mwandanya kumviriza ijwi rya amerika mwiriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazwe ndongo y'amakuru n'ibiganiro vy'uno mwanya igiciro mwahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo ntaho bihuriye na gato niba mwiyemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu
uyu ni ana rwigara umukobwa wa nyakwigendera sinapolo rwigara aha yari kwabwira abari bahejeje guteza camunara icu ivyuma bihingura itabi mu ruganda rw'umuryango turabigaruka ko handi hato mugube hagufi y'amaradiyo yanyu muri ano makuru turaza kubabwira n'ivya mondiyala amakuru tubafitiye tuyahere mu gihugu c'uburundi aho urongoye umugujejwe ivy'amasoko avuga ko ikibazo c'ubuhinga arico catumye amasoko ane kuri ndwi yari aheruka gusubirwamo mu gisagara ca bujumbura atugururwa mu mpera z'ukwa gatanu nk'uko vyari bitegekanije mugenzi wacu evariste nzikobanyanka yakurikiranye ikiganiro mu rwi wahaye abanyamakuru i bujumbura abidusigurire
iwawe udandaza uzoca ujana benshi n'abafise ibibanza batigeze badandaza aho ni mu isoko yo muri zone kinama ya komine ntahangwa turi mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura iyo nayo yari ku rutonde rw'ayategerezwa kugururwa mu mpera z'ukwezi kwa gatanu guheze abadandaza bo mu mihinga itandukanye y'igisagara ca bujumbura bari baje kumviriza insiguro bahabwa n'uwurongoye umurwi ukurikiranira hafi ibijanye n'amasoko aheruka gusubirwamwo ramadan nkurikiye yasiguriye abo badandaza ko habaye ikibazo c'ubuhinga bari batanze bondo komande y'ibikoresho babona yuko bokoresha mugabo rero byace biberana nuko ihinguriro ryagize ikibazo imashini zirapfa zipfuye rero bakibaye kandi gushobora gutanga ivyo bikoresho kuvuga amatibe aha muri mw'isoko mugerageje kuraba amasitandi ngene ameze muravye ivyuma bija ngaho ngene bingana umwe wese acarira imaje ca wiyumvira isoko ya kinama ivyuma vyose mubona ngaha ca wiyumvira muri ayo masoko yandi yose uko ivyuma biba bingana aho rero ikibazo kinini gihagaze ku vyuma ikindi uwasanzwe ari n'umuhanuzi mukuru mu biro vy'umukuru w'igisagara ca bujumbura avuga ni uko bamwe mu badandaza batatanze amafaranga basabwa ku gihe ariko ibishikirizwa n'uwo mutegetsi wo mu biro vy'umukuru w'igisagara ca bujumbura ntibitahugwa kumwe na bamwe mu badandaza uno n'uwo mu isoko ya ruziba iri mu bumanuko bw'igisagara muri komine muha avuga ko aho basanzwe badandariza mu isoko mfata kibanza iri ku nkengera z'uruzi mugere bariko bahahombera byinshi nk'amazi iyo ateye usanga utuntu tumwe twagiye kuko tugiye mu ijoro wewe uryamye muhira ntugarura duhora tubanza tukaja kurondera kuyitanganika aho kuyitanganika duhebuye tuduga tuja kwica ikintu mu rugo kugira ngo usubire kudandaza muri kiriya kinogo kuko nta wundi murimo twebwe dufise ni umurimo wo kudandaza twebwe ikintu dusaba ni mudusabire mugire umutima w'ikigongo kugira ngo tuduge muri iyi soko kuko twebwe nabo twobona ko bariko baradandariza ahagaragara uwufise ahuzuye yomuha indaro ahaza arabika ivyo bintu atarisha amafaranga si mwebwe gusa mwomuhimiriza ngo narihe natwe twomubwira ko igikorwa ari ukuriha ayo mafaranga kugira ngo nawe aronka hiwe huzuye ni ukuri mutazoba muturopoye ntimuzoba mudukuye ku isi muzoba mudukuye mu mazi nuno mukenyezi asanga icumviro n'uwo wa mbere asaba ko ayo masoko ko iyo kugururwa vy'ifatakibanza gutyo ibikorwa bisigaye bikabandanya mu nyuma ndetse n'abataratanga intererano basabwa bakazitanga twe twakwifuza nk'abadandaza ko mwoduha isoko hama ibisigaye bikazokorwa turiko turakora abamaze gutanga amahera bamwe twaragiye mu mashirahamwe turagurana amafaranga kuko vyari vyavuzwe ko isoko mwayiduhaye hama turagenda turagurana amafaranga mu mashirahamwe muraze ko atahandi twogurana amafaranga kubw'amafaranga rero mu kuyariha tutegerezwa kuyariha turiko turakora turabona ko mu kuyariha biriko biratugora kubw'impamvu tutararonka isoko tukoreramwo uwarongoye umugwi ukurikiranira hafi ibijanye n'ayo masoko aheruka gusanurwa aratahura iyo myitwarariko y'abadandaza nta n'umwe aryoherwa no kubona aho mukorera ingene hameze kujya nico gituma mvuze ni umuntu wese azi ko afise uruhara kugira ngo ibikorwa binyaruke ngaha agerageze abadandaza mugerageze ico mwiyemeje mugishitse ama nawene uriko arabubakira yavyumvise agerageze arabe yuko yonarutse ati rero ikintu muvuze ti uba muraza ngaha ari gukorera ngaha ama bindi bikorwa bibandanye murazi ko ibikorwa bakoresha ngaha ni ivy'umuyagankuba ahanini ivyo gusudira kugira ngo dukinge impanuka nta kuntu uzana amamashini nga yo gusudira abantu baguma- uruja n'uruza rw'abantu mw'isoko vyotera ibibazo kubera tubakunda dushaka kwemera yuko dushira abanyagihugu ahantu tubona duti ubuzima bwabo burabangamiwe tubibona abadandaza bo mu masoko ya kinama ruziba jabe na musaga babajije irindi sango ryo kugurura ayo masoko ramadan nkurikiye nta rindi sango yatanze ariko yishuye ko ibikorwa bigiye kubandanya kugira birangire vuba amasoko atari ku rutonde rwo kugururwa ku igenekerezo ya mirongo itatu ukwezi kwa gatanu guheze ni ngagara kinindo na kanyosha naho nyene abadandaza baho nta kindi basaba atari uko ibikorwa vyorangira n'ingoga bagatangura nabo nyene kuyakoreramwo bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika Evariste arakenuye mu Rwanda naho ikigo ca leta gishinzwe amatagisi n'amakori kimaze guteza icamunara ayandi matungo agizwe n'imashini y'ihinguriro ry'itabi ry'umuryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara yashengeye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu izo mashini zitejwe camunara kuri hafi miliyari imwe na miliyoni amajana umunani ni mu mafaranga y'u Rwanda ni inkuru tugezwaho na Asumta Kaboyi yakurikiranye iyo camunara abari baje muri cyamunara bashyizwe mu byiciro bitatu icya mbere cyarimo abaguzi beretswe ko bagomba guhagarara ukwabo hari ikindi cyiciro kigizwe n'abanyamakuru benshi nyuma yo kwerekana ibyangombwa byabo bibaranga nabo beretswe aho bahagarara babujijwe kwegera aho umuhesha w'inkiko yari ari ndetse n'abaguzi icyiciro cya nyuma ni icyari kigizwe n'abaturage biganjemo abahoze bakorera uruganda bo bari bangiwe kwinjira aho cyamunara yaberaga nyuma y'uko abantu bose bageze aho bari bagenewe guhagarara cyamunara yahise itangizwa umuhesha w'inkiko w'umwuga metri habimana vedaste niwe wari uyoboye cyamunara gusa yongeye kumvikana aterana amagambo na madamu ane rwigara uhagarariye uruganda nubwo yabanje kugaragaza ko atifuza ibyo yise imvururu zagaragaye muri cyamunara ya mbere hatezwa itabi uriya wavugaga uriya wavuga yitwa Anne Rwigara ni nyir'ikigo ni njyewe uhagarariye Premier Tobacco Company ntu- ntumvugire kandi ndivugira wanyumvise iyi cyamunara iri gukorwa kubera imisoro ptc ibereye mu rwanda reveni otoriti rero ndagira ngo mubwire atuze cyamunara ibe yikurikire n'uburenganzira bwe kuko ashatse gutuma itakora uko bigomba kugenda nasaba abashinzwe umutekano bakamusohora cyamunara igakomeza igiciro fatizo muri iyi cyamunara miliyari imwe miliyoni magana arindwi mirongo icyenda na zirindwi igiciro mwahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo ntaho bihuriye na gato niba mwiyemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu igiciro cyatangajwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedaste habimana ni nacyo umuguzi wa mbere yahise avuga ko ari cyo atanze birangira abandi bagera kuri barindwi bitabiriye cyamunara nta n'umwe ubashije kuvuga ikindi giciro ane rwigara uhagararira uruganda yavuze ko atishimiye uburyo cyamunara yakozwe igiciro cya miliyari imwe na magana arindwi turacyanze n'ikigo cya Premier Tobacco Company niba tucyanze cyamunara wagombye kwisubika nk'uko amategeko abivuga ariko nk'uko tubimenyereye ntacyo bikubwiye ariko igiciro twebwe ntabwo tukemeye umusoro ntiwigeze ubaho yaba ari miliyari eshanu ngo cyangwa esheshatu umusoro urabizi ko utigeze ubaho nta musoro n'umwe turimo rwanda reveni vuga ko urimo gusahura kurimo gukora gahunda yo gu- y'abagutumye gusahura ariko ureke kubeshya ngo uri gukurikiza amategeko nta musoro wigeze ubaho nta konti expertise yigeze ibaho n'igiciro mwashyizeho nta nubwo ari kimwe cya cumi cya valeur y'iki kigo Anne Rwigara yavuze ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo gukoresha igenagaciro ryabo rishya nubwo umuhesha w'inkiko w'umwuga Maître Vedaste Habimana yavuze ko babahaye uburyo bwo gukora igenagaciro ariko ntibarikore batwandikiye bakoresheje umwavoka we umwavoka turamusubiza umunsi babisaba niko twari tubasubije tubabwira ko bazaza gukora counter expertise tunabamenyesha ko bazabitugezaho mbere y'uko cyamunara munsi iba rero ibyavuzwe mwumvise ntabwo ari ukuri ikigaragara ahubwo ni uko bashakaga impamvu zo gutinza cyamunara ariko ntabyo bashaka gukora amafaranga ateranye amaze kuva muri izi cyamunani miliyari hafi ebyiri n'andi arengaho makeya kandi rwanda reveni yishyuza miliyoni esheshatu murakurikizaho ibihe bintu icyo kibazo ntabwo ari njye mu kibazo kano kanya naje hano nje gukoresha cyamunara ah, mwakurikiye ibindi bijyanye n'ibizakurikiraho uwishyuza ni rwanda reveni otoriti icyo kibazo mwakibaza abaturage bari baje kureba uko cyamunara igenda batangaje ko bababajwe n'uburyo bakumiriwe ntibahabwe uburenganzira bwo kureba aho cyamunara yaberaga uyu wavuganye n'ijwi rya amerika na musanze aho bari bategetswe guhagarara cyamunara ari uko irangiye ibigenda rero kuri iyi miryango ni byinshi tukabibona nka nyirabyo yabihombeyemo nyirabyo saa cyariho we twigana sinaporo ubwo uwa mbere twabuze ni nyir'ibintu ibindi byose rero ntabwo bidutunguye ikindi twatumenyereye tuzi ko cyamunara ribaye babishyira ku maradiyo abaturage twese tukaza kumva twinjiye hano mu kigo batwanditse mu gitabo n'irangamuntu twazibahaye ariko igikorwa cyabereye nyirizina batwimiriye ntabwo twagiye baduheje kandi turi abaturage turi abanyarwanda ahubwo ibyo mwajya mubitubariza nk'abanyamakuru anne rwigara yatangaje ko iki cyamunara kimwe n'icyabanje byombi batabyishimiye ko bagiye gukomeza inzira y'ubutabera mu mezi abiri ashize nanone ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyateje itabi ry'uruganda rw'uyu muryango wa sinaporo rwigara riguzwe miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda iki kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kivuga yuko uyu muryango ukurikiranyweho kunyereza imisoro y'amafaranga y'u rwanda agera kuri miliyari esheshatu kugeza ubu rwanda reveni imaze kubona amafaranga arenga miliyari ebyiri ugereranije n'ayo yishyuza uyu muryango haracyabura amafaranga y'u rwanda asaga miliyari eshatu ngo amafaranga yose yishyuzwa uyu muryango wa rwigara rwigara aboneke asinapolo rwigara yitabye imana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umuryango we ukaba warakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda kugira uruhare muri urwo rupfu n'ubwo ubutegetsi bwakomeje kubihakana asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
kakaziki kababwira ko hageze ku ijwi rya amerika ribabwira ibigezweho muri mondial iriko irabera mu burusiya ndabona mugenzi wanje fidele niyo ngabo anshikiriye muri studio niwe ariko arakurikiranira hagufi imikino y'uno munsi fidele igezehe mu nkino zabaye uno munsi ku wa mbere ni ukuvuga ni umunsi ugira uwa gatanu w'inkino z'igikombe cy'isi yose kikwa kibera mu burusiya ubusuweda bwatsinze koreya y'epfo mu rukino rwa mbere mu mugwi f ubusuweda muri iki gihe bunganya amanota atatu igihugu ca Mexique mu mugwi F nyuma y'uko Mexique itsinze ubudagi igitsindo kubusa mu rukino rwabaye ejo ku munsi w'Imana urukino rugira kabiri ruriko ruhuza ububirigi na Panama ububirigi bukaba bwinjije igitsindo ku munota wa mirongo ine n'indwi cinjijwe n'umukinyi Mertens um, Panama igacafise ubusa ni mu gice ca kabiri c'urukino kiriko kiraba muri umwanya mm -hmm. Fidele witegereje inkino ingene ziriko ziraba izimaze kuba n'iziko ziraba muri uno mwanya nk'ubirigi na Panama ubona hari ibishasha bitari bimenyerewe mu mamondiale yandi yabaye imyaka yahera mu byatangaje haracyari kare ni mu nkino zo mu ntango ariko notangura kuvuga ko byatangaje ni nko mu rukino rwo ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije aho argentine itashoboye gutsinda igihugu cya isilande twibutse ko icyo gihugu gifise abantu ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu gusa nicyo gihugu gifise gitoya gifise abantu bake kiri mu gikombe cy'isi yose ariko ntibitangaje kuri icyo gihugu cyashyitse muri kimwe cya kane cy'igikombe cya ero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ntibitangaje rero ni igihugu aho ibice mirongo itandatu ku ijana by'abantu baba muri icyo gihugu baroreye umukino wo ku munsi wa gatandatu icyo ni igitangaza cya mbere igitangaza cya kabiri ni mu rukino rwabaye ejo ku munsi w'imana hagati y'ubudagi na mexique ubudagi nibwo buheruka gutahira igikombe cy'isi yose cyabereye muri Brazil mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Mexique yatsinze ubudage igitsindo ku busa byaratangaje abantu benshi yego hamuravye muri rusange ama ekipe yo muri Afrika arako haravyitwaramo gute gushika ubu naho akiri mu ntango iyo migwi imaze gukina urukino rumwe gusa uh, ntiyavyifashemwo neza na gato uh, Maroc yatsinzwe na Iran igitsindo ku busa Misiri itsindwa na Uruguay igitsindo ku busa mm -hmm. mu gihe nigeria yatsinzwe na croatia ibitsindo bibiri ku busa urakoze cyane rwose fidele niyo ngabo kuri aya makuru yose ariko imbere yuko ndagusezera tubwire abatwumviriza yuko baza gushobora gukurikirana ingene bizoba biriko biragenda kuri facebook live igihe c'amasaha yo ku mugoroba aho abakurikirana amakuru y'inkino ku rwego rw'ijwi amerika wewe na edi rwema muza kubigarukako kuri facebook live yacu ariyo voa radio yacu Jugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya abatwa mu Burundi bavuga ko bakomeje gukumirwa batanga akarorero nk'uko ngo amasezerano y'Arusha yabakumiriye kandi ko atategeko na rimwe riri mu bwizwa nshingiro ryaba irya kera canke riherutse guhinyanyurwa ribakingira canke ngo ribahe ikibanza gikwiye c'abarundi batanze abandi muri ico gihugu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yashatse rero kugaruka kuri ico kibazo gutyo atumira Nengo Emmanuel aserukira ishami ry'abatwa Uniproba yatanguye amubwira uko yakiriye ibwirizwa nshasha riheruka guhinyanyurwa ikibazo cy'ibwirizwa shingiro ni ikibazo twamye tuvuga guhera kera mbere haba ku masezerano atandukanye yagirwa mwa kino gihugu ni ikintu tumaze kubona yuko ari ikibazo cy'inkoramutima ku miryango y'abatwa hanyuma rero ku bijyanye n'ibyo by'ibwirizwa shingiro nibyo kuko igihe hashingwa ubwa mbereho umugwi wo kwiga iryo bwirizwa shingira ihinyanyurwa ryaryo nibyo baratubajije mu batwa ko dushobora kurungikayo duserukira kugira ngo nawe abe kumwe n'abandi twarashoboye kumurungikayo hanyuma uwo mugwi uriga hanyuma uraheza wongera ushyikiriza leta iyo itumye kugira ngo leta rero ifate ingingo ya nyuma ni nk'uko rero uko mwagiye mubikurikirana nuko natwe twagiye tubikurikirana harageze aho rero aho ibyo bwirizwa shingiro bishyirwa imbere y'abanyagihugu kugira ngo bagire icyo bivuze ko inyuma y'ihinyanyurwa ryaryo n'umugwi bari bashyizeho twebwe rero uko twabyakiriye n'uko twasanze ubwa mbere hoho harimo agahaze nk'uko twamye tubivuga harimo agahaze kubera tuba dusanga yuko mu mategeko agenda ashyirwaho mu bisanzwe ubwoko bw'abatwa ntibabufata nk'ubwoko nk'ubundi ahubwo baguma bufata ko ari ubwoko bukiri inyuma kandi ni ibintu bizwi ariko mugabo buri inyuma ariko ingene bwokingirwa nk'ubundi bwoko nk'aya moko yandi ahari mwa kino gihugu kugeza ubu icyo tumaze kubona ni uko kiri kure kure k'ukwezi kugira ngo abarundi badutegere cyo kimwe n'abandi yuko mu by'ukuri amategeko abashyirwaho azoza adufata cyo kimwe adukingire cyo nibyo ryashyize imbere y'abenegihugu abanyagihugu baratora baratoye kugeza ubu turazi ko ryamaze kuba ryaratowe ubu rero kugeza ubu hasigaye yaho dusigaye twiyumvira duti mbega tugiye gukora gute kugira ngo nkumbure ico ni kibazo gihambaye cyane gose none ico abatwa bokora niki kugira ngo ibintu bihinduke ikintu mwokora niki ntacyo ubu tubiravye ntacyo dushobora gukora kuko ubwa mbere hoho turi nk'uko mubizi burya umuntu amaze kuba umuntu atabushobozi afise ko nta bushobozi dufise bwo kugira icyo duhinduye ku bibazo biba bihari ku buzima bijanye n'ivy'amategeko kuko icyo dutegereza gukora gusa cyangwa icyo abatwateza gukora ni ukubandanya ahubwo bitaho ibikorwa cyane cyane byobafasha nkumbure kwiteza imbere nibyo tuyirimo n'ahandi ho ku bijanye n'ibya politike turamaze kubonaho ko ata ntambwe dufise na ntoyi kuko ikibazo kiracariho naho mu bisanzwe hariho abaduserukira biri mu ibwirizwa shingiro ariko turabona yuko mu by'ukuri gufatwa cyo kimwe n'abandi barundi ari ikibazo kikiri kure kure nk'ukwezi kandi uwosoma uwo ari we wese yaba umurundi cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese asomye iryo bwirizwa shingiro acabona neza mu by'ukuri ko ikibazo cyo gufata abatwa nk'abandi barundi ko kikiri kure nk'ukwezi kubera iki kubera abantu zeya bene wacu b'abahutu n'abatutsi ntibarumva ntibaradutegera yuko turi ubwoko cyo kimwe n'abandi badufata nk'abantu ko turi abantu basigaye inyuma ariko nta kintu tubona mu by'ukuri mu badutegere yuko mu by'ukuri twafatwa nk'ubundi bwoko uko rero niyo ngingo ihari nta kindi kintu twakongeraho ntacyo turi bukore mu by'ukuri ni uko nyine no kuvuga icyo dukora gusa no kuvuga kimwe mu bintu bihambaye byotuma muja mu nzego z'igihugu ni nko kurungika abatwa mu mashuri icyo kibazo murakiganira n'abo murongoye mukabahimiriza bakaja mu mashuri icyo kibazo ubwa mbere ho mu bibazo nyamukuru ishyiramo mpuzabatwa imiporoba ryishinze ni hari ikibazo kijanye no kumvisha na cyane cyane leta ko abatwa burunzwa amatongo nicyo dukora ni robingi na pedwari nibyo dukora no guhimiriza abatwa hanyuma ikigira gatatu ku kijyanye amashuri kuko inyuma y'itongo turabye mu bibeshaho umuntu inyuma hano mwa kino gihugu cy'iwacu nyuma y'itongo haza umuntu yize hanini yaturetse bijya byo imyuga itandukanye ariko nicyo kibazo nacyo kandi kiri ku rutonde rugira kabiri mu bibazo twama turi ko turavuga kandi twama turi ko turakora ku bijyanye no kwigisha abana ubu barajayo kandi vurema turashima yuko hariho ijya ngingo y'umukuru w'igihugu yatuma yuko abana bukwiga badatanga uburyo ijya ngingo yari yasahirije yari yatumye ifata abana b'abatwa yatumye abana b'abatwa bijukira kwiga kuko ibibazo byaragabanuka mu icyo gihe naho n'ubu ibibazo bijyanye n'uburyo biguma bihari ariko ijya yari yatumye twari twayikoreye ko cyane kugira ngo duhimirize abatwa bashobore kuja mu mashuri n'ubu rero ubirabye kuva aho iri shyirahamwe ryahaja turi ku ntambwe idasanzwe kuko haba mu mashuri y'intango haba mu mashuri yisumbuye haba muri kaminuza ibitigira biraduga ku mwaka ku mwaka rero nicyo kibazo dusigaye ko tuguma dukorera ko kugira ngo turabe ko urwaruka rw'abatwa rwokwiga ejo rugaca ubwenge ejo aya mategeko agenda adugira dushyira ku ruhande bayategere gutyo nkumbure ejo nabo bazoshobore kubiharanira ari uko nabo bashobora kubyisomera bakabitegera iyo nibwo rugamba rusigaye ni urugamba rusigaye iki kwitaho indero y'abana inyigisho z'abana naho dufite icyo kibazo cy'ingene bashobora kuba bashobora kuguma ku mashuri kuko turamaze kubona yuko baheba n'ubundi bariga mugo kubera imvu zitandukanye z'ubukene bwo muri iyo miryango ugasanga benshi bagenda baheba ariko nicyo kintu twama turi ko turi ko turahimiriza muravuze ikibazo mushikana nengo muravuze ikibazo c'amatongo ariko abantu ba banonosoye kahise bavuga ko abatwa ari bo washitse mu Burundi ubwa mbere ni kuki atamatongo baciye baronka ngira ngo nk'uko twagiye dukurikirana icyo kibazo kijyanye n'amatongo ibura ry'amatongo ku batwa ubwa mbere urabona ko mu kintu bitaho kandi n'ubu ni kubiri ni ikintu usanga bitaho ku bintu byo kubumba hanyuma ubwa mbere naho kandi bitaho iby'uruhigi ibyo hamwe rero ni ukubumba rero ubwa mbere umutwe aho yaba ari yiteze ibintu byo guhiga hahize akabona ibikoko biraheze yaca yimukira ahandi akigira aho handi hari ibintu gutyo gutyo gutyo ntiyigeze yitaho kuvuga ati reka je hahandi jewe ko namaze kuba ndahafise ikibanza akaba ari akarere nkurikirana bimwe bavuga mu gifaransa ngo gukontorora ugasanga rero wewe icyo yarazigamo byari ibyo bikoko biheza akaca yibandaniriza hanyuma bamaze kujya ku kintu kijyanye n'umwuga wo kubumba mu myaka yahera mbere atatu tukiri bato ni ukuvuga ko umutwe wewe yabumbye iyo nkono yiwe yarashobora kuronka ibimubeshaho gusumbya n'uwo yarimwe kuko yaba ibyo bintu byose akeneye byaba izo ndya zitandukanye z'ubwoko bwose yarabironka kandi bakamusanga muhira ibyo rero byagiye rero kubera itituka ry'uwo mwuga kubera ibyo bahingura ntacyo bikivamo bagiye rero babiheba uko hanyuma baranduruka nyine basanga nta n'amatongo ahari hanyuma rero abandi rero banaciye banafata inzira y'uko ahubwo n'ayo matungo bamwe bamwe bashoboye kuba bayafite kubera batabyitaho cyane bijya byo kuyarima benshi mbere ugasanga bafashe inzira yo kuyabanyaga n'ubu rero nicyo kibazo gihari n'ubu n'abafite utwo dutongo ikintu cya mbere babwira duhanganye nacyo dufisemo ingorane abatwabo nk'aha i burundi ni ikijyanye n'imanza z'amatungo yabo ubu usanga kenshi bavuga bati barayagurishije ngo bayagurishije intama zapfuye cyangwa ibindi bintu utundi tu amafaranga adafashe ibyo rero n'ubu rero kubera abatwa nabo ariko barabona ko amatungo ubu ariyo aribwo buzima ubu rero n'ubundi rero nibyo bibazo turimo n'ahandi rero bagiye bayatakaza uko amatungo kimwe mu bintu abanyapolitike cyangwa abanyagihugu bakoresha kugira ngo bahimirize abanyapolitike gufata ingingo zifasha imirwi yabo ni nk'amatora muraja hamwe mukabwira abatwa ko mutazotora abanyapolitike badashira imbere nka politike yo guteza imbere abatwa rega abatwa bari mu migambwe itandukanye kugeza n'ubu hariho ibyo bakunze kuba bavuga ngo ngo abatwa ntibajya mu ntuzeya ngo ntibajya mu bya politike mu migambwe n'ubu barimwo mu migambwe itandukanye kandi mu byo twebwe tubahimiriza twebwe burya twe tubabwira yuko hanini ko bukitaho ikintu kijyanye no gukurikirana mu by'ukuri mbega ni uwuhe munyapolitike mu by'ukuri yumva neza ikibazo cy'abatwa ingorane turimo Eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na pacifique mwiriwe neza ego ndabumva cyane muri hehe nsanzwe ndaha i bujumbura ndaha mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura witwa ndaye izina ry'ikirundi rero nitwa pasifike habimana habimana turiko tuvuga cane cane ku kuntu aba twavuga ko bakumirwa bakumirwa eka n'ibwirizwa shingiro rishasha n'irya kera eka n'amasezerano iyarusha turi kumwe n'umushantahe nengo duga kw'ijambo ikibazo iciyumviro ego cyane mu bisanzwe ugiye kuraba ubwoko bw'abatwa urabona yuko kabisa nko ngaha mu gihugu cyacu urabona yuko bukiri inyuma cyane uko ugiye kuraba wasanga nko mu minsi yahera batunzwe no kubumba cyangwa guhiga ariko ugiye kuraba nk'ingene babayeho ubona yuko ari ibintu biteye agahinda kuko uzosanga za nkono bahora babumba kubera ubu iterambere ryaje abanyagihugu bubu ntibakizigura kuko basigara bateka mu bigezweho nk'amasafuriya cyangwa baza kuraba ugasanga baribana baba nko hejuru ku dusozi kwa bonyene naho nyene ugasanga nk'inzu babayemwo ntizishemewe ugasanga ba mu buzu bwa nta kigenda bw'ivyatsi ariko rero ukaca umuntu yibaza cyangwa akabaza ati mbega ko twumva batwa bo bari bo bantu batangiye kubi no mu burundi kandi aribo ba- kuko basanzwe bitwa ngo magasangwa butaka kandi ugiye kuraba kumva bavuga ngo nabona abarundi umuntu akibaza ati kuki babayeho mu ubwo buzima kandi dusanzwe dufise incabwenge mu burundi dusanzwe dufise abarongozi kuki nabo batobateza imbere ngo babe nk'ubundi bwoko akindi naco ugiye kuraba nko muri politike nta mwanya bahawe ukibaza ati none buba araba- ari abarundi nk'abandi cyangwa bubaba cyangwa umuntu yobashira mu ruhe rwego cyangwa yobashira mu buhe mu- mu ruhe rugero ko dusanzwe tuzi yuko baba ara- ko ari abarundi bo ngaho iwacu mubwo ukaca usanga ntaho umu- ntaho bigamiye ntaho baharuwe umuntu rero icyo nico kibazo umuntu yokwibaza kuko ugiye Yego, mate.
kuraba berema aha mu burundi babayeho nabi nicyo gituma rero umuntu yosaba nk'abarongozi yuko nabo bohabwa umwanya bagahabwa umwanya nk'abandi bagahabwa kwiga nk'abandi bakajya muri politike nk'abandi bakagira uburenganzira bumwe bungana n'ubw'abarundi yegomeye kandi ikindi nk'ikintu twobasabira bagahabwa amatongo nk'abandi kuko leta irafise amatongo barafise amato- hariho amatongo usanga yegamiye leta bagahabwa amatongo bakarima nk'abandi bakava mu ubwo buzima kuko ugiye kuraba akazoza k'abatwa ntaho kari na buri bugingo umwe usanga iterambere riguma ryiyongera Yego, me- abantu batera imbere ibikorwa n'abatwa bitakigurwa nuko namwe murakoze cyane murakoze pacifique reka duhe ijambo umushikirantahe nengo emmanuel agira ico avuze ku ciyumviro mushikirije ariko nagomba imbere yaho agira ico yishura mwavuze ikibazo c'uko bahora bahu- babumba ariko eh, kubumba ubu hariho ubundi buryo bwaje ugasanga inkono batekesha batekesha amasafuriya nashaka ndamubaze mbega mu batwa ntibashobora kuja hamwe bakabo- bakabona ko eh, uyo mwuga bari bafise wataye igihe bagafata nk'uwundi mwuga gucura eh, gukora Ibyo ibintu byose, ibindi eh, ubundi ibyo- buhinga ndapita mu uko gifaransa nabivuze twama turi ko turayica ijya n'ino haba ibyo ibindi myuga yofasha abantu imiryango y'abatwa kubaho ariko turi ko turaraba tuguma dusanga ibintu bibeshejeho umurundi nyakuri ibintu bi- ibi- ibintu byo- twovuga byo bitomoye ibi- umuntu avuga ati jewe ibi birashobora kumbeshaho ni ni ubwo burimyi ni ubworozi ubwo nabwo rero kugeza ubu eh, nk'uko uwo mugenzi wanjye abivuze ni ukuri ndanamushimiye kuko ate aduhaye n'ubundi intererano idasanzwe kuko nawe arabona amagorwa imiryango y'abatwa irimwo nayo ubundi ibyo vyi- dufate byo kubumba erega burya kuko haba n'iyo migambi yo kubumba kugira ngo tu- tuwuteze imbere bisaba uburyo budasanzwe rero kugeza ibyo twaragerageje kurondera mu bagira neza bodufasha kugira ngo turabe uwo mwuga ko tuwuteza imbere duku- tubicishije mu mashyirahamwe yoshobora nkumbure gukora eh, ibintu bitandukanye bijyanye n'uwo mwuga haba iby'amasa- amasahani haba ibikombe za- ariko kugeza ubu ntituraronka ubwo buryo bwodufasha kugira ngo uwo mwuga tuwuteze imbere ariko turacabandanye n'ubu turacagerageza kurondera ingene twobikorerako nayahandi ku kibazo ci- bamenyesha mu by'ukuri yuko mu by'ukuri mugeze mu miryango y'abatwa mu gihugu icyo ari cyo cyose mu nta- muri iki gihugu cyacu ukajya mu ntara iyo ari yo yose ukagera mu miryango y'abatwa ni ukuri ufise amosozi ubona akorora amosozi ariko umuntu akaguma yibaza ati none ninde azobafasha kugira ngo bave mu izo ngorane arakoze mugenzi wacu frederic nkundikije hamwe rero n'umutumire wiwe bari bari kumwe muri kino kiganiro akaba ari nengo emmanuel aserukira ishamwe ry'abatwa uniproba mu gihugu c'uburundi inshuti bakunzi tubaye turabangira ngaha ibiganiro twari tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda ariko imbere yuko duhana agahindukira ndabatumire mu makuru tubafitiye igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu muri yo hazoba harimwo ibigezeho muri mondial tuza kandi kubabwira n'inkuru yerekeye amerika ishobora guhagarika umwanya n'umwanya imyimenyerezo imyimenyerezo yayo ya gisirikare muri korea y'epfo yakoze fasil gebehu yegeranije amajwi na ingenieur yamfaje muhinga bw'ivyuma diane nahazo twari kumwe tuzongera ejo saa indwi ku masaha mu burundi no mu rwanda mu kiganiro iwanyu mu ntara